radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana
diyodone pulaside uzwi ku izina ry'imayire abaye ariho akaba nyumva nyina wamubyaye ni imfura yanjye ni imfura yanjye ndamukunda ndacyamukunda n'uyu munsi agahinda karanyishe agahinda karanyishe komera komera mubyeyi agahinda karanyishe agahinda karanyishe barumuna be barahari bose abantu ariho rwose yakwigaragaza ntacyo mushinja nta cyaha afite abaye ariko yakigaragaza nkamubona nkanyiza nkaza nkamubonye agahinda karanyishe kubura umwana w'imfura komera kugira ngo wari gufata igiheko ni agahinda kanini yajyaga ambwira ati mama nzagukiza icyo kintu akibutse umwana wa gisimayire ndacyamukunda cyane abaye ariho yakwigaragaza nta cyaha mushinja nta nicyo ashinjwa muri iyi leta ni ukuri imana yaza- yazavuga ati genda ahangaha agakoresha iyi nimero uzayimuhe Yego.
azamuhamagara ubunane bavandimwe bose barahari ni abagabo barubatse nta uri mutabiriza baritunze bashiki be babiri barabyaye umwana wanjye yegane plaside yarambabaje cyane abaye ariko rero nakwishima kandi mwaba mungiriye neza ushakishirije hirya hino akazaboneka nanjye ndacyariho ndashaje ariko ndavuga ngo byibura nzaca mubonye sinzigiye nzapfira ariko ntacyo byaba bitwaye mubonye twese
twavuye mu nkambi tugera aho bita za nyabigwi nyabigwi turahava tugera aho bita za shange shange tuhavuye tujya warikare yego warikare tugakomeza tujya za mbandaka na za tingitingi na- n'aho bitaga marembo aho mu ishyamba ukuntu twari tubayeho twari tubayeho nabi twari dutunzwe n'ibyatsi imizi y'ibiti inyamaswa byose twararyaga mbega nta kintu kizima twaryaga no kunywa amazi twanywaga amazi y'imyanda arimo imyanda myinshi cyane Eh, ubwo rero imana nyine igenda idu- idukura aho hantu nyine igenda idufasha ubwo ngubwo tubaho muri ubwo buzima ni uko nguko byatugendekeye
mu cyumweru gishize umubyeyi yamuragiye esperance utuye mu murenge wa kaniga akagari ka rukurura mudugudu wa nyagatare yaje mu kiganiro ashakisha umwana we nyiramajyambere yatubwiraga ko ashobora kuba ari mu bubirigi aho yageze avuye mu kigo cyitwa les eritrine cyari gifite icyicaro ikibungo cy'uburwa n'umubirigi georges selis utakiriho dore uko yabivugaga iyo uwo mwana yagiye ari umuzungu umutwaye ngo bajya kwigira ikibungo muri muri sake yamutwaye amuvanye he mu nkambi ya bugarura muhura ni wowe wamumuhaye ngo amujyane
yaje amusaba ko ab- agiye kwigisha abana mu nkambi yo muri kibungo ngo hari muri hari muri sake yo kibungo amujyanye mu nkambi Eh, yamuhura bugarura uwo muzungu yitwa nde yitwaga ngo jorije wo muri belgique amujyana ahitwa isaki isake yo kibungo yakubwiraga ko amujyanye mu kigo azamurereramo yakubwira ko amujyanye mu nkambi yakubwiye neza ko amujyanye he
Yatu- yatubwiye ko yambwiye ko agiye ku- agiye kwiga ariko nsobanurira neza kugira ngo umwana bamuvane i bugarura bajye kumwigishiriza isake muri kibungo bari bagiye kumwigisha iki hari andi masomo adasanzwe umwana wawe yari akeneye yari umwana mutoya babajyana muri icyo kigo nyine cyo kujya kwigiramo
icyo kigo izina ryacyo ura- urarizi
yatubwiye ko ari muri sake do kibungo
ndabyumva uko ubivuga niko yakubwiye ati muri sakedo kibungo yabivugaga mu gifaransa yari umubirigi ni umuzungu ndabyumva ariko se ni wowe nyine umubyara uwo mwana amujyana waramuherekeje cyangwa waramumuhaye aramujyana
uwo mwana amujyanye yamu- yamukuye mu nkambi aramutwara yaje wenyine nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi bari kumwe
ntawe uretse ko yarafite uwo muzungu yitwaga yarafite umugore witwaga niwe namuha mediyatrice
niwe namuha mediyatrice
umugore w'uwo muzungu yari umugore w'uwo muzungu
Eh, ninde wakubwiye ko ari umugore we
umugore we twarabonanye nyine Mm.
ambwira ko iwabo naho hari aho ngaho muri za kibungo aho ngaho uwo muzungu yari yamurungu yari umunyakibungo noneho bamujyana bajya kumwigisha ngo ajya kwiga nyine nko kujya kureba nk'abana bari mu- mu nkambi
uwo mugore mm, niwe wagusobanuriraga mu kinyarwanda umuzungu we yavugaga igifaransa ntabwo yakivugaga yagusobanuriraga akubwira aho umwana wawe agiye
uwo muzungu nawe yarazi ikinyarwanda yuko yafashe abana inaha mu rwanda benshi tukiri n'inaha hari abana yigeze gukurayo Mm.
Eh, mwari mumumenyereye rero ntabwo mwatinyaga kumuha abana banyu
n'inaha yigeze gukurayo umwana witwaga kamuntu amuvanye muri komine kiyumbi yego
tutarahunga umwana kamuntu yari umwana wo muri kiyombe nawe yego Eh, uwo mwana ka muntu wo muri kiyombe eh, ababyeyi be banyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga bamushakisha eh, ndamushaka ndamubona namusanze mu bufaransa hanyuma muhuza n'ababyeyi be eh, bo muri kiyombe none urumva rero mwari mumenyereye yuko ah, eh, george eh, seris niryo zina rye eh, ryuzuye at- atwara abantu
eh, yabajyanaga avuga ko agiye kubigisha nyine akabigishiriza mu rwanda cyangwa se akabajyana i burayi
yabigishirizaga mu rwanda aho ngaho muri muri sake do kibungo hanyuma se ubu ngubu mutekereza yuko uyu mwana wanyu nyiramajyambere yaba aherereye he?
nyine natwe nicyo bituma dushakisha kugira nyine ngo tumenye nimba uwo muzungu yaba ahari ninga se mwamenya aho yazabarizwa nimba uwo muzungu ahari ninga se uwo mwana wenda nimba azaba ahari
twakoze ubushakashatsi tubifashwamo cyane n'imfura y'agasaro kaburaga umwana wa mbere eh, twabonye tukamuhuza n'umuryango we nyuma y'imyaka mirongo itatu batandukanye kamunazi marceline utuye mu bubirigi ndetse na gabi iyakaremye nawe wabonye umuryango we binyuze mu gasaro kaburaga nyuma y'iminsi itatu nyiramajyambere twari tumubonye byabaye ngombwa kumusobanurira ko bamwe mu muryango we bakiriho kubera ko yavuye mu rwanda afite imyaka irindwi arakibuka byinshi ntibyamugoye kumva ko umushaka ari nyina iyo nkuru nihutiye kuyibwira musaza we maniraguha emmanuel doruko yabyakiriye ibyo byo twabyishimiye kandi mwo kimwe by'umwihariko tunishimira radiyo yadufashije mu buryo bwo kugira ngo tuzashakishe umwana wacu tumubone ikaba yaradufashije ndabyishimira
yego none uh, umukobwa wanyu rero mushiki wawe nawe yiteguye ku kuzababona ariko birumvikana ko ah, akibanza kubyakira no kugira ngo uh, yiyakire yiyumvishe koko uko ari mwebwe mu mushakisha muri uwo muryango we cyane cyane ko abamureze bari baramubwiye ko umubyeyi we ababyeyi be nako bose batakiriho A- aho ngaho mu muryango musigaye muri bangahe twebwe mu muryango ubu aka kanya hano aho twicaye ubu turi abantu bane harimo na mama wacu basaza be n'abashiki be bakuru be ubwo turi ba basaza be turi babiri ubwo na mushiki we n'umukuru we w'umukobwa n'umwe ubwo turi bane twebwe na mama noneho abana ni batatu na mama wa kane none abo bavandimwe bandi bo mu muryango nabo mwababwiye iyo nkuru nziza inkuru y'umuvandimwe wabo ko nyiramajyambere akiriho niba se mwababwiye bo babyakiriye bate E, nabo barabyishimiye pe barabyishimiye by'umunezero bya cyane barabyishimiye kweli ubu ngubu se muritegura kuba mwamwakira aramutse ashatse kuza kubasura ni iyihe myiteguro mufite ni ibihe mwaganiriye mumaze kumva iyi nkuru umuntu mumaze imyaka mirongo itatu mushakisha mukumva noneho bababwiye yuko akiriho nawe akigaragaza mbese imyiteguro ni iyihe igeze he
amarangamutima sitwakubeshayo ni menshi n'ubu banatubwiye ahari ngo ari no mu muhanda arimo kuza ngira ngo ahari n'ubwo tudafite indege hari twanayikodesha ariko tukajya kwitegura mu kiki wacu
yego A- ariko wo- wowe eh, manweri na nyiramajyambere mwarutanyaga imyaka ingahe
njyewe na nyiramajyambere ni njye mukuru we murusha imyaka itatu itatu ine ine kuko navutse mirongo inani na gatatu avuka mirongo inani na karindwi naramubonye naramubonye mbona a- asa n'ufite utuntu tw- tw'imyotso o, ku gahanga Ah, utwo twotso uratwibuka igihe batumushyiriyeho utwo tumanzi urabyibuka
yari umu njyewe icyo gihe nari ndi umwana ariko nabo batumushyiriraho yari ari umwana akiri umwana ariko kuri njye byose nabyibuka nyabyo- ariko byo ibyo myotso yari ayifite mwo hejuru y'amaso nicyo nashakaga kumenya koko iyo myotso nawe urayizi iyo nabonye urayizi ukiri umwana mu- wakuze umubona afite imyotso Eh, iyo myotso yari ayifite none se ko niba mwakuranye wowe n'iki ufite ku mubiri wawe uzi ko azi kuri wowe ku buryo nakimubwira akavuga ati uwo nguwo koko ni musaza wanjye eh, nta wundi muntu waba uzi icyo kintu kiri ku mubiri we n'iki kiri ku mubiri wawe yakwibukiraho ku mubiri wanjye njye ikintu nafashwa abaye akibyibuka neza icyamufasha yego njye nari mfite ikintu kijyanye n'umukunde umukunde niwe mukondo yego aricyo kiromba Yego.
ikiromba yego Eh, icyo kiromba nari nkifite Mm, noneho nanjye by'umwihariko kuva nararwayeho amaso nanjye icyo gihe iyo myotso yo rukunda amaso nari nyifite ndanayifite n'ubu ngubu witegereje wayibonaho yego noneho ikindi mu by'ukuri njye ndirabura kuri we nabibonye ndayirabura ndirabura icyo gihe nari- niraburaga cyane Eh, usibye nk'ino iyo umuntu agiye akura hagenda uruhu rwiyuburura ariko na n'ubu nabwo abibonye nabwo yahita abibona Ndi- ariko cyane cyane ikiromba ikiromba nari nyifite Eh, ni ukugira ngo ndeme icyo kintu cyo kwibukiranya eh, cyo kugira ngo buri wese yumve undi uko yamubonye akura ni nk'uko mwari mwambwiye ko ari umwana w'umukobwa wari ushingutse nubwo bwose yari akiri mutoya wari ufite eh, akayobe eh, kagaragara kandi koko eh, nasanze ari byo ndebye ku mafoto ya kera uretse ko ubu ngubu ubwo yagiye akura yagiye aba umuyumbu mwiza usobanutse ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu bidufasha ah, kugira ngo dushobore gukomeza ubushakashatsi bwacu duhera ku bimenyetso byo ku mubiri eh, kugira ngo dushobore kugera ku wo dushaka nta nkomyi byaramfashije cyane rero nawe ndagushimiye kuba ugiye kumfasha kugira ngo umurimo unatangiye umusoze neza Ah, none ubu noneho arakumva hasigaye kubahuza ariko se hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira ubu noneho namubonye arahari hasigaye gusa kugira ngo mbahuze muganire yambwiye kubasuhuza ambwira ko igihe cyo kugira ngo muhure muganire ari we ugomba kukingezaho wowe hari ubutumwa bwihariye eh, bwawe n'ubw'umuryango wumva ufite ushaka ko namuha
yego ubutumwa twe tumufite n'uko imana yazamufasha mu buzima imana yamurinze akazabaho iteka ryose nubwo bitagishoboka ariko imana izamufashe yarakoze nawe kuba akiriho ariko twamwishimiraga by'umwihariko ko bibaye ngombwa kweri ari no kuza yadusanga umuryango uramwishimiye nta kibi tumwangira nta ki turamukeneye nk'umwana wacu urakoze emmanuel maniraguha ubwo butumwa nza busohoza ngaho rero usuhuze abavandimwe bawe n'umubyeyi wawe mwese mbifurije amahoro y'imana yego murakoze namwe turabashimiye
agasaro kaburaga kabonetse
nyiramajyambere ubu ni umubyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa arubatse avuga ko akeneye kwiyakira no kwiyumvisha ko agifite umuryango mu rwanda
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga umubyeyi umaze imyaka mirongo itatu n'itanu atabona umwana we yaramubuze iyo bahuye baganira iki umwana umaze iyo myaka nta makuru afite ku muryango wa nyina yabonye nyina wabo rukumbi yifata ate musabye imana julienne atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kigarama akagari ka rugira umudugudu w'ihuriro yaje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umwana abereye nyina wabo yosefu nzaramba bari kumwe hano mu kiganiro mbahaye ikaze murakoze none mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umuheruka hashize imyaka mirongo itatu n'itanu ni yosefu nzaramba n'umwana wa murumuna wawe e, yabyaye yabyaye hanyuma tumusabira akaza kwitaba imana imana imuheruko ridashira none kuba warabonye umwana wawe wabyakiriye ute narishimye cyane cyane kandi namwe narabashimiye numvise nyine mu mutima wanjye nshimye nshimiye imana cyane kuko namubonye
yego ariko ah, turagaruka ku byishimo byawe mu kanya eh, mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si none biranshimishije ko nongeye kubona undi mama yosefu nzaramba umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe none yosefu nzaramba wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose n'ibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute banutse nshimiye imana buriya njyewe ntabwo eh, nabona uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose kuko imyaka mirongo itatu ni- igera muri mirongo itatu n'itandatu mirongo itatu n'itanu yari myinshi Eh, kuba umuntu adafite umubyeyi eh, kabone n'iyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite nta muntu wo mu muryango agira buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nabo ariko nkimara kumva ko hari umubyeyi urimo eh, urasha- uranshakisha wo mu muryango wo kwa mama eh, twarangiza eh, tukanavugana nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nkiri ku ishuri ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byaranshimishije ni igikorwa cyiza imana yakoze kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshima imana cyane kuko iki gikorwa n'undi muntu wabona iki- uburyo akivuga mbese kuri ngewe ni ibintu bisa nkaho byandenze mu buzima Mm. urakoze cyane mubyeyi wamwumvise uyu u- umuhungu wawe mwaranaganiriye eh, yari abikubwiye um, yari afite ibikomere ku mubiri ibinyuru- ibigeragezo byinshi yanyuzemo ariko akagira ukwizera Eh, igihe kizaza vuba ahangaha kugira ngo umuhobere wibuke ubushyuhe nyina utakiriho yagombye kuba yaramuhaye ariko uzabumuha ubu noneho kuba rero umwana wawe umwana murumuna wawe agiye kuza ukamwakira aho ngaho mu nzu yawe mbwira nabumva ijwi rya amerika utunyuriremo n'iki muzaganira n'icyo uzamubwira ikintu nzamubwira nzamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko uwo mwana akibaho nashakishije ntomboza gusa mvuga nti reka numve ariko ngiye kumva numva umwana ariwo ubwo nzamwakira neza rwose nishimye nishimye cyane muri njyewe mfite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere Hmm.
ndumva nshimiye imana cyane ariko se mbwira uragira uti naje ntomboza igihe ufashe icyemezo cyo kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika wari warashakiye ahandi waraburiye hose uravuga uti ahasigaye niho ngiye kujya ndebe ko hari icyo bamarira Eh, waje wizeye cyangwa se waje uvuga uti ni amaburakindi
naje nyine numva ko abandi babuze babonetse abari barababuze nanjye ndavuga nti reka nanjye nisunge ririya jwi rya amerika numve yuko nabona umwana wanjye ngize imana ndamubona ndamwumva nubwo tutarabonana neza ngo turamukane ariko naramubonye yanehereje amafoto mbona ni we yego ubwo nyine narishimye cyane kandi namwe narabashimiye cyane kuko mudufitiye akamaro kanini cyane mudufitiye akamaro kanini cyane Hmm.
namwe turabishimira kandi turabakunda rwose kuko muri mu gikorwa cyiza igikorwa cyiza kiyobowe n'imana Oh, murakoze cyane ni mwebwe muduha imbaraga zo gukomeza kubakorera kubera ko uko mutugana mutwizeye ni nako twumva dufite imbaraga zo kugira ngo turangize icyo gikorwa muba muduhamagarira kurangiza Ah, nawe nganira nawe nzaramba warambwiye uti ntabwo nari mbyiteguye ijwi rya amerika ibyo mukora ni ibitangaza by'imana nda ntacyo twashobora tudafashijwe n'imana uku ni ukuboko kw'imana kuba kuri inyuma Ah, niyo ibikora byose abayizera irabumva yosefu nzaramba ndakugarukaho nk'umwana wakuze ah, ndibuka ukuntu bakubwiye ko papa wawe atakiriho bakamukuzanira uri umwana mutoya byaragushegeshe ndabyumva Eh, numva n'ukundi abandi bagiye bakunyuraho ariko ikintu nagumanye muri jyewe ni ubwo butwari ni ubwo bwizige ni uko kudacika intege wambwiye kandi nkumvamo uyu munsi hari abandi bana benshi nzaramba banyuze mu nzira wanyuzemo ariko imana ikaza kubibuka ikabafasha kubona umwe mu bafi- mu miryango yabo none abo bana wowe muri kano kanya nzaramba abo bana bameze nkawe abo bana mwanyuze mu nzira imwe bagishaka ababyeyi ni iki wumva ushaka kubabwira
hari ikintu nabwira abo bana bameze nkanjye ariko mbere na mbere eh, icyo nabanza kubwira abo bana ni uko nababwira yuko imana iriho mu buzima iyi si tubamo hacamo ibigoranye hagacamo ibishimishije ndetse hanacamo n'ibiringaniye abo bana rero bameze nkanjye bagakwiye kuba barangwa n'imyitwarire myiza yatuma batera imbere aho kugira ngo batangire urugendo rwo kugenda basubira inyuma bakagumya kugenda basaba gutera imbere aho kugira ngo basabe gu- gusubira inyuma icyo ni icya mbere icya kabiri bakizera imana nk'ubu ngubu urugero wenda ruhari hagati yanjye n'uwo mumama uyu munsi uwo mumama wenda arimo arimo nubwo ndujagisha njye ndi mukuru wa mama wawe ariko mama wawe yarapfuye ibyo ndimo ndabyakira mu minsi yashize yose ntarigeze mbona n'isura wenda ya mama cyangwa se wenda ngo mbone n'umuntu wenda waba usa na mama mbene n'umuntu wo mu muryango wa mama hari n'igihe najyaga ntembera muri za kigali ah, turimo turatembera n'abantu wajya kumva kumva abantu bo mu muryango banciye nk'umugani ngo dore ba mama wawe ngo bavugaga ngo iri hakurya mu misozi ugasanga ni ibintu bidafite na gahunda eh, bi- bi- bi- bitanarebeka icya mbere abo bana baharanira gutera imbere mu mbaraga uyu munsi bafite barangiza bakizera imana barangiza bakizera ko ari nayo ishobora byose ibi ngibi nasaga nkaho ntari nzi ko bizabaho icyo Hmm.
imana iba yaraguteguriye uko byagenda kose iragikora Hmm.
yego urakoze cyane nzaramba ubwo umbwiye ibirebana n'abana rekana n'umubyeyi wawe Eh, Musabyimana yuriyana atubwire ibirebana n'ababyeyi hari ababyeyi benshi mubyeyi benshi benshi urabumva hano ku ijwi rya amerika bambwiye yuko iyi radiyo uyumva kenshi iki kiganiro agasaro kaburaga ko kitagucika ababyeyi benshi baza badusaba kubafasha gushaka abana babo wowe rero ubonye uwawe ariko hari abandi tugishakishiriza hari n'abandi bakiri ku rutonde bagitegereje ko nabo tubaha akanya kugira ngo bashakishe ababo abo babyeyi bose bagiye kunyura mu nzira wanyuzemo bari mu nzira wanyuzemo bo urifuza kubabwira iki mbere uko dusoza ikiganiro mubyeyi musabye imana
yewe ikintu nabwira abo babyeyi babuze ababo icyo nababwira ni uko bakwihangana ntibacike intege kandi bagakunda kumva ikiganiro cy'agasaro kabuze kuko ku gasaro kabuze umuntu ahabonera uwe yabuze ikintu nababwira ni uko bakwihangana ntibacike intege bagakomeza kwizera imana bagasenga kandi bagakunda ku- kugirana urugwiro n'abandi yego kuko nanjye kugira ngo mbone uwo mwana byatewe no kugirana urugwiro n'abandi bagenda banyungura ibitekerezo kuko nanjye umutima wanjye wahoraga uhagaze inama nabagira ni uko batacika intege kandi bakajya bakunda kuganira n'abandi yego
nicyo nabagiraho inama kandi bakana- bakanizera imana nyine kuko imana niyo ishobora byose
iryo ni ijambo rya mukuru irirebana n'imana rihoraho nta n'ubwo ritinda ribaho iteka ryose ndagushingiye cyane mubyeyi musabye imana yuriyana nibutsa bumva ijwi rya amerika ko waje hano mu kiganiro ushaka umwana ubereye nyina wawe umuhungu wawe yosefu nzaramba wavukiye mu bitaro bya sashika i kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani akaza Uh, gusanga se mwana rero imana yakoze ibitangaza byayo muri hano mu kiganiro nawe ngusezeyeho yosefu nzaramba wakoze cyane kuza muri kino kiganiro hari icyo ushaka kongeraho abandi mbaha umunota wo kugira ngo bisanzure mwebwe n'abahaye umunota wo kugira ngo muganire mwandike ibaruwa y'urukundo hari ushaka kwa- kwandika ibaruwa iyo ari yo yose hari ijambo mwumva mufite ku mutima mushaka kuvuga muvuga muti venusiti iki kiganiro ntukirangize ntavuze n'aka ngaka yosefu nzaramba hari icyo ushaka kuvuga kindi
iki kiganiro ntabwo wakirangiza ntabwiye umubyeyi ah, mukuru wa mama Mm, Ah, ndamubwira neza yuko iminsi yabaye myinshi ariko uyu munsi umwana we yamubonye kandi yiteguye kuza akakomeza kuba umwana n'ubundi atari umwana warezwe nabi n'ubundi ari umwana warezwe neza kandi afite indero nziza oh. mubyeyi ayo magambo nk'ayo ngayo meza se uragenda utayashubije amagambo meza ni uko gusa nanjye umwana wanjye nzamwakira numva nishimye mfite urugwiro cyane mbese sinzi nyine ukuntu nanjye muri icyo gihe nzaba nifashe ariko kandi narangije kumva ntuje mu mutima Mm, byose nyine noneho nimubona nyine nzishima cyane kandi namwe ndabashimira n'ukuri mu byo mwadukoreye byose namwe ndabashimira imana yonyine ariyo izaba duhindira
murakoze cyane mubyeyi iyo migisha yanyu turayakire hano ku ijwi ry'amerika turabakunda nongere mbisubiremo hamwe n'abagenzi banjye bamfasha no mu kiganiro agasaro kaburaga mpora mpimbazwa no kubagezaho nishimye buri cyumweru mbashimiye mwembi yuriyana musabyimana nawe yosefu nzaramba kuba mwaje gusangiza ibi byishimo abumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mugire amahoro y'imana
urakoze kandi nawe murakoze urabona murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona inkuru ndende y'agasaro kaburaga niyo umwana wari ufite imyaka icumi muri mirongo icyenda na kane yaje guhunga u rwanda ajya muri kongo ari kumwe n'ababyeyi muri mirongo icyenda na gatandatu yakoze urugendo rurerure ava mu nkambi ya inera hafi ya bukavu agana warikade akomereza tingitingi na mbandaka yaje kwinjizwa mu mutwe wa fdr hafite imyaka cumi n'itandatu mu mwaka wa bibiri na rimwe afatirwa mu rwanda mu gitero bari bagabye aragororwa asubizwa mu buzima busanzwe ari hano mu kiganiro yitwa uwimana gerard ari mu ntara y'amajyepfo mu karere ka gisagara umurenge wa save akagari ka munaji umudugudu wa gakombe arashakisha abavandimwe be minani pascal n'abankundiye clementine Eh, muri mirongo cyenda na gatandatu ubwo nabaga mu nkambi y'aho bitaga inera umuryango ushakisha minani pascal yabaga mu nkambi y'aho bitaga ishimanga ubwo rero icyenda gatandatu inkambi baze kuzisenya bazisenye rero ntabwo twongeye kubonana cyangwa kuvugana bahise bajya nahise numva ko amakuru bambwira ko ashobora kuba yarambutse mu gihugu cyo muri angora
kuva shimanga akagera muri angora abantu baguhaye ayo makuru ni bande
abantu bamuhaye amakuru ni abantu babanaga mu nkambi bakaba babo baratahutse nyine bambwira ko minani pascal bambukanye muri angora bahamusize
ubwo babikubwira hari mu buhe mwaka
babimbwiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe na kabiri gutya
kuva icyo gihe hari ikintu wakoze kugira ngo ushobore kumenya amakuru yabo mushobore kuvugana
ikintu nakoze ntabwo twavuganye nabo kugeza n'ubu nyine nta makuru yabo nzi gusa ikintu nakoze nanditse gushakisha nyine minani pascal nandika binyujije kuri seseri kuruwa ruje ubwo rero byarangiye nyine igihugu nanditsemo bari babanje kumbwira nyine ari cyo yahungiyemo ubwo kugeza ka mwanya nta gisubizo nigeze mbona nyuma yaho nibwo uwo muntu yambwiye ko babanaga nyine murangura ubwo rero niho nahise nkurikirana ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mufashe kugira ngo turebe ko twazamushakisha murangura
uwo muvandimwe minani pascal ushakisha nta bandi bantu bari kumwe bo mu muryango we
barahari harimo umudamu we mbasha kugenda nibuka izina rimwe rimwe n'abana biwe yego bikore
umudamu we yitwa bamwita nyesi noneho yari afite n'umwana bita manirabona n'umwana wundi bita renata n'undi bita ruwiza n'undi bita viseni n'undi bita korode na mushiki wanjye bagendanye bita bankundeye telematine ariko dusubire inyuma gato dusubire mu nkambi ya inera cyangwa se tujye muri iyo ngiyo yashimanga aho ngaho baturutse kugira ngo twumve ukuntu mwaje gutandukana urambwira uti nkambi barazishenye twese turatatana ariko se mbwira byagenze gute kugira ngo mube mu nkambi zitandukanye kandi muri mu muryango umwe byatewe n'iki
twarahunze tugeze mu mujyi wa bukavu ubwo ngubwo tuhageze hari imodoka zapakiraga abantu zibajyana mu nkambi ubwo bageze ku muryango wa minani pascal baba bawujyanye muri iyo nkambi y'ishimanga yego ubwo umuryango wacu rero nanjye nabagamo kuko nari umwana bandera bari baratugabanyemo kabiri na mushiki wanjye umwe aba mu muryango umwe n'undi mu wundi ubwo umuryango nari ndimo wo warasigaye usigaye batujyana mu nkambi y'intera ni uko nguko byatugendekeye uwimana muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe nari ufite imyaka icumi
imyaka icumi mbwira ngiyi inkuru ndende y'agasaro kaburaga turi kumwe mu nkambi ya inera urahahungiye uri umwana w'imyaka icumi icyenda na gatandatu ubwo ufite imyaka cumi n'ibiri inkambi zirasenywe urahunze tubwire urugendo muhunga mwanyuze he mwageze he kugeza ubwo tuvugana ubu ngubu uva inera wahungiye he wagannye he wari kumwe nande tuva inera twahunganye n'umuryango n'umuryango nabagamo ari wo umugore wa mukuru wanjye niwe twahunganye wundi ubwo twavuye mu nkambi tugera aho bita za nyabigwi nyabigwi turahava tugera aho bita za shange shange tuhavuye tujya warikare yego warikari tugakomeza tujya za mbandaka na za tingitingi n'aho bitaga imarembo
none se icyo nshaka kumva uri agahungu k'imyaka icumi uragenda bagufashe ukuboko cyangwa se nawe ugerageza kwishakamo imbaraga kugira ngo ufate intambwe yabo mugendere hamwe mwatungwaga n'iki mwaryaga iki mwanywaga iki mwabagaho umute
aho mu ishyamba ukuntu twari tubayeho twari tubayeho nabi twari dutunzwe n'ibyatsi imizi y'ibiti inyamaswa byose twararyaga mbega nta kintu kizima twaryaga no kunywa amazi twanywaga amazi y'imyanda arimo imyanda myinshi cyane ubwo rero imana nyine igenda idukura aho hantu nyine igenda idufasha ubwo ngubwo tubaho muri ubwo buzima ni uko nguko byatugendekeye hari bamwe bakoze iyo nzira ndende baje hano mu kiganiro agasaro kaburaga bambwiye yuko baryaga inguri z'amateke bakarya imizi y'ibiti ibyo nawe warabibonye wabinyuzemo
nabinyuzemo narabiriye nageze n'aho ndya inzoka inzoka naraziriye ibyo ni ibyo bita ibinyamushongo biba mu gikono gikururuka turya n'ibyo bita ingara mbega nariye ibintu byinshi cyane imana niyo irinda umuntu ubundi nariye ibintu byinshi bitabaho n'ibyo by'inguri byose n'ibiti byose n'imizi y'ibiti n'ibyatsi byose narabiriye twarabiriye muri kongo abanyekongo henshi muri kiriya gihugu ba inzoka barazirya bafite ukuntu baziteka nyibutsa gato izo nzoka nizo mu buhe bwoko ni inshira ni impiri ni nto nini ziba zimeze gute
harimo inshira harimo impiri harimo n'izindi nzoka ntazi ubwoko bwazo nabonaga ari inzoka nyinshi cyane zigiye ari nini ariko zigiye zitandukanye ubundi nk'abajya kuroba amafi bajya mu byuzi bakayakurayo inzoka she abantu bajya kuzihiga bazitegereza zivuye aho ziri bakazica bigenda gute kugira ngo mwaziguraga mu isoko byagendaga gute
igihe kinini ukuntu twebwe twaziryaga kubera ko kongo igizwe n'amashyamba cyane cyane umunsi ku wundi twakubitanaga nazo rero twari turi kumwe n'abantu nyine bazi kuzica nyine no kuzibaga bakazibaga tukazirya rimwe na rimwe twajya no mu bakongomani tugiye kubasaba nyine ibyo kurya tugasanga barazitetse nabwo bakaduha ni muri ubwo buryo nari ziriye ngewe
none uwimana wambwiye uti navuye wari kare nyura shanje nyura mbandaka nyura tingitingi nyura aho hose mbwira ukuntu waje gusubira inyuma ubu tuvugana uri mu rwanda uvuye marembo wagiye he wahise uza mu rwanda byagenze gute
mvuye marembo nahise twasubiye inyuma barimo batubwira ngo tugane mu nzira iducyura mu rwanda tugarukira aho bita intuza za nyabigwi nyabigwi tuhageze n'ubundi dusanga naho ntabwo bitworoheye dusubira inyuma duhita dusubira inyuma tujya i masisi
icyo gihe uvuga ngo yego komeza
masisi twarahageze tuhageze nyine tuhasanga y'abanyarwanda benshi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubwo tubamo rero baraducumbikira turahaba haciyemo iminsi itari myinshi cyane n'ubundi ntabwo twari tworohewe nyine n'intambara zaho ubwo rero nibwo nahise nyine mba muri ubwo buzima muri ubwo buzima twari abana b'abahungu nyine b'icyo gihe nta nubwo twari tworohewe kuhaba kubera ko baradushakishaga ngo batwinjize no mu gisirikare ni bande babashakishaga twashakishwaga n'abo bo bitaga fdr
icyo gihe ubwo wari ufite imyaka ingahe navuze yuko wari ufite imyaka cumi n'ine muri wari ufite imyaka cumi n'ibiri muri mirongo icyenda na gatandatu ubwo ugeze i masisi wari ufite imyaka cumi n'ine
nari ngeze mu myaka cumi n'ine n'itanu gutya
hanyuma cumi n'itandatu hanyuma bakuzana mu gisirikare bakwinjizamo byagenze gute kugira ngo bagushyire bagushyizemo ku ngufu warabishakaga byagenze gute
badushyizemo ku ngufu ntabwo twabishakaga twako twari n'abana batoya ubwo rero twabonye nyine nta kundi twabigenza nta naho twacikira ngo tukivemo ubwo rero duhitamo nyine kubana nabo tukijyamo gutyo nyine tukibamo igihe cyarageze nyine tukimazemo nk'imyaka nk'itatu hafi ine ubwo nibwo rero batubwiye ko bagiye mu rwanda nyine ntabwo batubwiye ko baje mu rwanda batubwiraga ko hari misiyo bagiyemo ubwo rero tuzana nabo tuzanye nabo batwinjiza mu rwanda duciye iyo mu birunga ntawe wowe tuvugana winjiye wikoreye birumvikana wari umwana wari wikoreye iki wari ubatwaje iki wari ufite iki wari witwaje iki
twebwe twari bari batwikorezaga amasasu nk'abana batoya bari barimo bakatwikoreza n'ibyo kurya baryaga
yego ni uko mwinjira mu rwanda munyuze mu birunga mugera he
twahise duhingukira aho bita muri karisimbi aho bita muri nyamutura tugera aho bita ngo cyanzarwe tugeze cyanzarwe ubwo rero bahise bahura n'ingabo z'u rwanda bararwana nyine ubwo bararwana baradutatanya nyine ubwo bamaze kudutatanya bamwe basubirayo abandi barafatwa ku rugamba ubwo rero natwe twaragomeje turagenda turagenda tugera aho bite ku kibuye muri mukura naho twarahabaye ubwo turi kumwe na bakeya twari dusigaranye ubwo rero twavuye twavuye muri mukura tugiye gusubira muri congo ubwo ni ukuvuga naje gufatirwa ku mupaka wa congo n'u rwanda turimo dusubirayo mugeze ku gisenyi hitwa rubavu musubira muri congo ubwo mwageze ku kibuye murongera murihinduranya noneho mushaka gusohoka nk'abantu bagiye muri congo nk'abanyarwanda bose bambuka umupaka hanyuma se ufashwe ufite imyaka cumi n'itandatu byagenze gute bagukoresheje iki
bamaze kumfata ingabo z'u rwanda nyine zamaze kumfata zimaze kudufata nyine bambaza nyine amakuru y'abo tuvuye ndahavuga bambaza n'iwacu ahariho ko nahirukaga ndahavuga ubwo bamaze baza ayo makuru bahita banjyana mu kigo cya gisirikare babagamo ubwo ndaharara maze kuharara ubwo bukeye bahita banjyana aho bita ikamuhoza aho abandi babajyanaga babaga bafatiwe ku rugamba ubwo twarahageze masanga abandi nyine bukeye bwaho bahita banjyana aho bita imudende mu ngando imudende rero tuhasangamo n'abandi benshi ubwo bahita bakuramo abana bari bakiri batoya bahita batujyana mu kigo ngororamuco aho bita igitagata muri bugesera
muri icyo kigo ngororamuco hari ikintu babigishije cy'imyuga ikintu nk'uyu munsi wambwira uti dore icyo nahigiye kimfasha nahawe impamba y'ubuzima n'ubu ngubu niyo ngenderaho
ikigo ngororamuco batwigishije nyine imyuga nyine yo kwiteza imbere naje gukora ngiye kwiga umwuga nyine w'ubworozi bw'ihene rero maze kuwukora nyine nahamaze nk'amezi atandatu amezi atandatu ashize bahise banjyana mu muryango wanjye nyine ubwo mpageze rero baje kunzanira amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ubwo mpita nguramo za hene nkora ubworozi ubu kugeza aka kanya umwanya nyine nubwo za umushinga wahombye ariko hari icyo wari wasigiye
uwo mushinga ariko uracyawukomeza urizera yuko uzakomeza ukawuzamura ugakomeza kwiteza imbere
uko imana izaza igenda ishoboza buriya bizagenda ntera imbere gake gake none uwimana gerard urambwira uti nafite imyaka cumi n'itandatu ndafatwa mfatirwa muri iyo mirimo ya gisirikare ariko ndagororwa ubu ngubu nahawe ubufasha ndi umuntu ndigize ngerageza kwiteza imbere hari abandi bana mwari mufite ikigero kimwe hari n'abo mufite ikigero kimwe bakiri muri kongo hari abatarashoboye gutaha icyo gihe wowe watahaga ariko se abakumva muri kano kanya nkawe wanyuze muri izo nzira zo gukoreshwa iyo mirimo uri umwana n'iki wumva wabwira abafite iyo myaka bashyirwa muri ako kazi cyangwa se abakabashyiramo
ikintu nabwira abana naba narasizeyo nangwa se nabo n'abakiriyo bumva ikiganiro agasaro kaburaga ni uko nabagira inama y'uko ababapirira politiki yo kujya mu gisirikare atari nziza kuko bakiri abana batarakura ubwo rero nkaba mbabwira y'uko nanjye nakigiyemo ariko nta nyungu zacyo nabonye kuko byatumye nta mahirwe ngira yo kwiga ikindi mbega nta musaruro naba narabonye ubwo rero nkaba mbagira inama y'uko bazashakisha uburyo nabo bakurikirana amakuru yo mu rwanda kuko mu rwanda hari umutekano ari byiza bagashakisha uburyo bazataha bakava muri iyo mirimo ibatoteza muri ubwo buryo
uwimana gerard waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga n'iyi nkuru ndende y'ubuzima bwawe wanyuzemo ukiri muto ariko aha nyine ushakisha abavandimwe bawe minani pascal na bankundiye clementine muri uyu munota umwe usigaye niba bakumva niki ushaka kubabwira abandikire y'abaruwa y'urukundo y'agasaro kaburaga
murakoze ikintu numva ngewe nabasaba ni uko baramutse banyumvise ko nanjye bazamenyesha ko bumvise ubutumwa nabagejejeho kandi nanjye bakabimenyesha tugasuhuzanya ikindi ni cy'uko mu rwanda ari amahoro bazashakisha uburyo bataha kandi nkabizeza yuko hari imiryango n'ubundi naje nsanga harimo na toriya harimo na ntoni n'umuhungu we n'abana ba pascal batahutse babiri harimo uwitwa tonera ndetse na cecilia
uwimana gerard urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga tukaganira abumvise mwese inkuru ndende ya wimana gerard abazi abavandimwe be minani pascal n'abankundiye clementine mudufashe kugira ngo tubahuze ngaho rero wimana gerard ikomera nkwifurije amahoro y'imana
namwe murakoze imana ibaha umugisha kandi imana ijya igomeza kubarinda ibarengere mu kazi mukora kose imana ibagirire neza urakoze cyane murakoze namwe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga undi nakira n'inyina amasengesho victoria arashakisha umwana we baburanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yitwa diodone placide ariko yari yarabaye umuyisilamu yitwa isimayedi yari kandi mu ngabo z'u rwanda umubyeyi we wari utuye i kayonza ari i kigali mu karere ka kicukiro umurenge wa nyarurama mudugudu wa kivu yavuye i kayonza aje gushaka umwana we nongeye kumwakira mu kiganiro agasaro kaburaga ikintu kingarira mu kiganiro kumva ushaka kugumya gushakisha umwana wanjye ni uko ntigeze menya irengero rye kuva muri mirongo icyenda na kane turi kayonza mu cyahoze ariko nyine muhazi ni ukuvuga ngo yari umusirikari mu kigo cy'ingarama ndavuga ntise umuntu yapfa akabura umuntu n'umwe umenya ngo uwo mwana uwo muntu yarapfuye ndavuga ntise kuko iyo ari umudugudu ko muri mirongo inani n'icyenda inani n'umunani abantu batubwiye ngo bumve isabukira ku isi ya amerika icyo gihe barabitubwira abo hirya no hino bakitwahumvira muri mirongo icyenda n'umunani icyenda n'icyenda bakubwiye ko bamwumvise ku ijwi rya amerika avuga iki avugira he
ngo yavuze ku ijwi ry'amerika aravuga ngo ari muri afurika y'epfo avuga ngo niba hari uwasigaye ngo azavugire ku ijwi ry'amerika kugira ngo abashe kumwumva yego bigeze bibiri gatatu bibiri kane nanone abantu barongera baratubwira hirya hino bati twumvise amazina y'umwana wanyu yavuze amazina ya se na nyina avuga amazina ya barumuna be na bashiki be aravuga ngo ari muri afurika y'epfo niba hari uwasigaye azavugire ku ijwi ry'amerika bumvikane wowe turakuzi witwa nyiramasengesho ni wowe nyina umubyara Eh, twibutsa amazina ya se umubyara n'ayo barumuna be n'abo barumuna be yavugaga ni bande ise umubyara yitwa hategekimana ivariste afite bashiki be umukurikira yitwa kuzwa mariya purasidisi Hmm.
hagakurikiraho dushimimana reya yego
hagakurikiraho umuhungu wamukurikiraga witwa namahoro egide ni abo ngabo gusa nta bandi oya hari undi umukurikira witwa U- U- umutoni ive Mhm.
n'umuhererezi n'umuhererezi wa bucura yatwariye agafoto ke ari umwana wonkaga witwa hategekimana reyideni abo bari umuntu abi bose barahari
none se mubyeyi icyenda n'umunani abi eh, none se mubyeyi icyenda n'umunani abantu bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi ry'amerika abashakisha bibiri na gatatu bababwiye yuko akiri aho yari ari na mbere muri afurika y'epfo abashakisha atanze amazina ya se atanze amazina ya barumuna be n'abashiki be none mwebwe mwakoze iki kugira ngo mumushakishe
njyewe bibiri na cumi na kane nibwo natangiye kumushakisha narabikubwiye ko namaze kumva abantu bambwira bati rwose mm, umwana wawe twamwumvise ku ijwi rya amerika niho yavugiye yavu- yavuze ko ari mu- muri afurika y'epfo aravuga ati niba hari umuntu wasigaye azavugire ku ijwi rya amerika njyewe nari umukene icyo gihe ariko nariyegeranyije gatoya ndagenda ndareba ndavuga ati ku ijwi rya amerika nzahageza n'iki nagiye kuri radiyo izuba nafashe itike ndagenda no kuri radiyo izuba mpageze ndababwira nke mwafashije gushaka umwana wanjye kuri bavuga ko ariho ko bahari mwafashije baravuga bati se uramushaka gute ndababwira nke mbabwira uko bimeze nk'uko ndimo kubikubwira Bara- umuntu nahasanze arambwira ati keretse reka- reka nze mubarize kuruwa ruje turebe ko byashoboka ubwo ngubwo ama- ahamagara abantu ba kuruwa ruje baraza uwa kuruwa ruje arambwira ati rero wakerewe kumushakisha avuka ryari ndamubwira icyo gihe yari afite imyaka mirongo ine aravuga ati rero wakerewe kumushakisha na sayise ntibyakunda warakererewe ubwo ntibyashoboka icyo gihe ndagaruka ngeze mu rugo nabaga i kayonza ngeze mu rugo umutima uranga binyanga mu nda noneho nibwo umwaka ushize nafashe deciziyo bibiri na cumi na na rimwe nibwo nafashe deciziyo yo kuvuga ngo reka mpaguke ngende nicari kigali byanze bikunze nshakisha umuntu uzamfasha kugera ku ijwi rya amerika nibwo niyambaje erike bagira ubusa bwa mbere ubwo erike bagira ubusa ampuza nawe ubu ngubu umuntu niyambaje ni isati basumba oriviye kubera ko mwumva n'ubundi nawe ku ijwi rya amerika ikiganiro cy'ijwi rya amerika si kijya kincika byanze bikunze wagira ngo abantu barambaza kubera iki ukunda kumva ijwi rya amerika nkababwira ngo rero njyewe agasaro kaburaga ndagakunda Mm.
nakubwiye ko natangiranye nacyo kuri mariserine kamunazi mariserine tuzi icyo gihe Yego.
impagara ku bihugu bya amerika nkababazwa n'uko abandi babonye ababo nkababazwa n'uko abandi bababwira ati barapfuye nkababazwa n'uko noneho n'ababametisi bose n'abakurikiranye tekereza kugira ngo umumetisi w'imyaka umaze imyaka mirongo itanu ashakisha nyina yara- yabonye umuvandimwe we urabizi naravuze nanjye reka nkomeze nshakishe sinzigera mpagarara umwana wanjye yari umusirikare mu kigo cy'ingarama i gakibo none se n'abantu yari kumwe nabo nta muntu wigeze amubona iki yabara umudugudu ngo atubwire ati wenge uwo muntu ndamuzi yarapfuye cyangwa se byagenze biti niyo mpamvu nanze kurekera gu- gu- gushaka nzakomeza gusha- gushakisha kugeza gihe ki wicika intege komeza kandi turi kumwe niyo mpamvu wagarutse hano mu kiganiro agasaro kabura gahunda ni ibintu bidasanzwe ariko tubikora kugira ngo duhoze mwebwe mwese ababyeyi n'abana abantu muba mufite intimba ku mutima ah, mushaka abanyu mwabuze mutazi irengero ryabo nkawe nk'umubyeyi ukavuga uti ndabyuka mu gitondo nkumva ibice bimwe by'umubiri wanjye birampamagara bimbwira biti mubyeyi umwana wawe ariho niyo mpamvu tukwakira no mu kiganiro kugira ngo dushyigikire uko kwizera kwawe tukurememo tukurememo ukwizera kandi dufatanye kumushaka abantu rero bose babaye mu gisirikare cy'ingabo z'u rwanda zariho muri mirongo icyenda na kane ababaye mu kigo cy'ingarama abamenye diodone placide benshi bamuzi ku izina rya ismail ni umwana wavukiye i kayonza abamwumvise muri afurika y'epfo hari benshi batwumva muri kano kanya ku ijwi ry'amerika uwamumenya uwamumenya yamubwira ko hano ku ijwi ry'amerika nyina nyiramasengesho victoria amushaka igihe kirageze mubyeyi kugira ngo nguhe wamunota wamunota mbaharira mwebwe kugira ngo mwandike ya baruwa y'urukundo muyandikira abo mushaka ongera ubwire umwana wawe isimayiri impamvu umushaka imyaka yose ishize mirongo itatu umutegereje ni iki umubwira buri munsi uko ubyutse ni uko murakoze cyane isinayeri dedone placide uzwi ku izina isinayeri ababaye ariho akaba yumva nka nyina wamubyaye ni imfura yanjye ni imfura yanjye ndamukunda ndacyamukunda n'uyu munsi agahinda karanyishe agahinda komera komera mubyeyi agahinda karanyishe agahinda karanyishe barumuna be barahari bose abaye ariho rwose yakwigaragaza ntacyo mushinja ntacyaha afite abaye ariho yakwigaragaza nkamubona nka nyina nkaza akamubonye agahinda karanyishe kubura umwana w'imfura komera imfura ngo wabuze imfura kiri hepfo ni agahinda kanini yajyaga ambwira ati mama nzagukiza icyo kintu akibutse umwana wanjye isimayire ndacyamukunda cyane abaye ariho yakwigaragaza nta cyaha amushinja nta nicyo ashinjwa muri iyi leta ni ukuri imana yaza- yazavuga ati genda ahangaha agakoresha iyi nimero uzayimuhe Yego.
azamuhamagareho tubonane bavandimwe bose barahari ni abagabo barubatse ntawe uri musabiriza baritunze bashiki be babiri barabyaye umwana wanjye dedone placide yarambabaje cyane abaye ariho rero nakwishima kandi mwaba mungiriye neza ushakishirije hirya hino akazaboneka nanjye ndacyariho ndashaje ariko ndavuga ngo byibura nzace mubonye sinzi igihe nzapfira ariko ntacyo byaba bitwaye mubonye pe
komera mubyeyi ndagukomeza kandi nkwizeza yuko ibyo tuzashobora byose gukora tuzabikora eh, kandi ndasaba imana cyane impamya yuko igihe kigeze kugira ngo usubizwe imana yumvise amasengesho yawe ngaho komera ukomeze wumve ijwi ry'amerika ni hano tuzaguhera amakuru ayo tuzabona uko ariyo yose tuzayaguha eh, kandi ndagushimira nkomeje kuba ukomeje kwihangana ugategereza ntucike intege utegereje ko uyu mwana wawe dedone placide ismael yaboneka yakwigaragaza aho yaba ari hose n'abamuzi bakatubwira eh, tukabahuza mukongera mukagira ibyishimo ngaho rero komera amahoro y'imana yego imana ibaha umugisha namwe mama
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusite nshimiyimana karabonetse